<laughs> my people, hey hey hey dem say wonder shall never end o yeah? The eh she runke don tire me o oh. i don't know why runke dey do like this. He? the time wait o they say the time when they never marry runke You know they do like dis o my people. they say the time when they never marry am runke no dey do like this. the way wey runke come dey do <laughs> hey hey my correct people! This one wonder shall never end na im make am o olori eh, tobi eh, tope say ah, olori olori olori all of dem don too much olori tope say eh He dem say wetin olori tope do am eh as olori tope e know say e no dey stay palace again as he just drive come but every day must to come palace as he just drive come now he tell us, say wetin dey worry him? your own done too much uh-uh what is wrong with you every day you you you you you wait. you no dey tire he say you wetin why why are you gossiping me must you talk about me now say eh mean that day they say they settle so that day they dey when they want do a of festival. Percy, my people, people first talk come oh. Say na pretend they do. Now so they first talk oh. Now they want do a festival. Say na pretend though they not say they just they pretend for outside Say they know they do well oh. I and me I know now. Ah, wetin me i know i just dey keep quiet say mm, because uh, if for me sef eh, i swear to god supposedly na something i fit do say i no go even dey talk about dem again eh i no go dey talk about dem i no i no i no lie to una because their matter sef e don tire me their matter don tire me every day different wahala na dey come I don't get it. I don't even get it. I don't understand what is going on. I don't understand what is happening. Olórí Tọ́pẹ́ eh? Olórí eh, eh, runke. when be say Olórí runke, wey not be small pikin just because of say according to what wetin I dey hear say only of Ife love and well well better say only of Ife don't change now that's why Ooni of don change okay now Olori Tope now when be say now e dey try all means don build house e dey try all means make e do her things when be say dem dey say Kabiyesi o Kabiyesi dem say Kabiyesi no love am but she don try she dey try everything possible dey calm and so on but still yet Olori uh, eh, Ronke um, olori runke no let and see drink water keep cup for grand. They say you know say she not dey stay palace again but she dey always dey come palace come do one or two things and she just come again olori tok eh, runke come come begin the the the the molest them. They ask her question why e no suppose to ask them. na there olori talk by way vex dey vex and then now he challenge am say enough is enough what is wrong with you you hold on too much i can't take this anymore And they keep it quiet they say they no even know what they do olori uh, eh, by before say talk by the verse. that annoyance na olori tope put for all her body say wetin they worry you why can't you let me be must you must you always come uh, uh, uh, uh, be part of everything wey they do every day now you go dey control you go dey know wetin you wan know wetin i dey do you wan know where i dey go where i dey come from must e be like that i come i marry kabiyesi no be because of you the before before before when i never marry am na your wahala me and you morning and night you dey trouble me you dey trouble me now now don marry am again your whole wahala you no let me drink water kick off for ground leave me alone why you no wan leave me alone eh dey say olori olori <coughs> talk back on the shout. say no wan leave am alone na so that one come out for motor dey say na so he give am eh i say eh my people. hmm. say na so he give am eh now i tell them say I abeg una fit send me this video I tell me say yes oh, why not they go send am to me now i say okay make i put am my people. Hmm. what is going on i don't even understand why olori eh, eh, runke they do like this. why olori runke they do all this kind trouble i don't get it you understand You and umb say you no be small pikin eh You and umb say na na na uh, na the name of god by the grace of god na kabiyesi take marry you just because you see say kabiyesi dey in love with you na im make am you dey trouble all the whole lorries wey dem marry put for palace wetin dat one come mean i no come even understand i don get it i no know wetin dey happen why you dey do like that? me i no go understand am na dey fit me so i no understand why she con dey do like that. hmm i correct pipo as i hear dis gist eh me i no fit even sit down olori tope dem say e deal with am well well dem say olori tope deal with her He fought her olórí tó talk, I àti hẹ́ẹ́ my correct people hmm. na never see anything the reason so he carry this thing eh, slap like this eh, when he give am for face her face tear i say whoa you don mean it ah ah and i say okay but wetin i go do na i go send you all these two two minutes video make you see am i say okay my correct people, hmm. i never see this kind one before o oh. dem say oloridope beat runke very well no be small beating He show am lesson He give am full shop well well my people, hmm welcome to boss corners tv if you never subscribe to my channel abeg make you subscribe hit on your notification bell so that anytime we dey bring up video you go dey see am so for those one dey go dey come back god go bless you now i dey talk about royal home nigeria celebrities for my channel abeg make you subscribe share thank you god bless you